iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika komeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri twibutse ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri patrick na diodone cyubahiro niwe uza kwakira telefoni zanyu muduhe nomero rero tuza kubahamagaraho tubahe ijambo muganire n'umutumirwa ni umwanya wanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbaye ikaze kuri radiyo yanyu bamwe mutwandikira mutumenyesha ko mwifuza kuganira n'abanywanyi cyangwa se abatumirwa b'ijwi ry'amerika abandi mugasabira abandi ijambo hari rero uwatubajije niba twatumira bwana filiberi nibizi ubutumwa bwawe twarabubonye bwatugezeho uyu munsi rero turamwakira muri studio z'ijwi ry'amerika aratuganirira ku gitabo yise bumuntu ntimugikore rero ya radiyo yanyu kandi abatari baduha nomero zanyu muziduhe kuri facebook tubahamagare muganire na filiberi mutange inama n'ibitekerezo nk'uko nari mbivuze turaganira na filiberi niyibizi ni umwanditsi w'ibitabo afite impamyabumenyi muri filozofi akaba ari nabyo ngo bimutera inyota yo kwita ku mibereho n'imibanire y'abantu filiberi yanditse icyo gitabo yise bumuntu yifashishije ibibazo bikurikira nk'uko tubibona ku gifuniko cy'iki gitabo hatese kuba umuntu bishingiye ni mu butunzi cyangwa se ni amashuri ni mu kugira imyaka myinshi cyangwa se ni mu isura nziza byaba se bishingiye ku kuba umuyobozi cyangwa se kugira imbaraga n'igihagararo bikanganye ni mu kuba umuzungu umwirabura cyangwa se ukuba igitsina runaka kuki tutanyurwa kandi tugahora mu ntambara z'ubuzima akomeza muri aya magambo iki gitabo ba umuntu ati kiraguha ibisubizo byagufasha kubaho neza utuje kandi unyuzwe ndetse bizagufasha kubaho neza mu rugendo rwawe rw'ubu buzima ndetse bizakugeza mu bumuntu nyabwo ubeho uri imana y'u rwanda filiberi niyibizi niwe mutumirwa wacu rero muri kiganiro muri isanga ari mu majyepfo y'u rwanda iki gitabo cyawe filiberi tubanze tukwakire mbere y'uko tugira icyo tukivugaho ikaze cyane ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ndabashimiye
tugushimiye rero uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gitabo uganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika ndibaza ko atari cyo gitabo cyonyine wanditse hari n'ibindi ariko iki ngiki gifasha umuntu nk'uko nawe ubyivugira gifasha umuntu mu mibereho ye nagira ngo tukigarukeho twibaza umuntu ese ubundi habura iki kugira ngo umuntu abe umuntu ni iki cyamufasha ibi byose turanagira ngo tuze kugenda tubigarukaho turebe ukuntu abantu babana neza cyangwa se bagira urukundo hagati yabo nta kindi kintu bashingiyeho barenga no kubibatandukanya none nagira ngo ubaze mbere y'uko dutangira aya magambo wanditse ku gitabo cyawe nyuma wabwiraga ndi
ni amagambo mbwira buri muntu wese kuko ikibazo cyo kuba umuntu nk'uko mbivuga ngira nti turi mu rugendo twese rw'ubuzima ntawe ubiyoboye ko turi mu rugendo ntawemewe ko turi muri iyi si ariko dufite igihe runaka tugomba kuyivaho ngira ngo wenda hari kugeza ubu ntabyo nzi uwaramba cyane yenda yagira imyaka ijana na mirongo itanu ariko ntabwo imvura ayigira twese tugira imyaka mike cyane rero niyo mpamvu ariko mu buzima dufite hano ku isi hari ibyo tugomba gukora hari ibyo tugomba gukora hari hari ibyo dusanga batubanjirije barakoze ariko hari ibyo dukora kugira ngo tubeho n'ibyo dukora kugira ngo abazadukurikira abadukomokaho nabo bazabashe kubaho neza rero ibyo ngibyo nibwira ko buri muntu wese uriho uhumeka biramureba ni igitabo nanditse nyandikiye buri wese yego hanyuma igitekerezo rero cyo kuvuga uti mfite ibitekerezo mfite ibyo numva nageza ku bandi ugafata umwanya wo kubikubira mu gitabo icyo gitekerezo cyaje gite
mu by'ukuri iyo urebye uko abantu tubayeho ukareba imyitwarire yacu imigirire yacu ubona ko abantu dufite ibiturangaza rimwe na rimwe tukibagirwa icyo twakagombye gukora ibyo rero nibyo byatumye ntekereza ariko mu by'ukuri kuba umuntu nyamuntu kuba umuntu bisaba ko mbona bamwe basubizwa inyuma abandi nkabona baragomba kuba bahakirizwa kuri bariya ndetse bamwe bakanakira ku karengane hari n'akarengane bahura nako ibi bintu ese yewe uri muri izi kondisiyo zicishijwe bugufi mu by'ukuri kugira ngo umuntu umuntu ni uriya cyangwa nanjye ndi umuntu ese mbere nkiri umwana reka bapira akantu gasa naho gasekeje gato nkiri umwana najya nibwira ko abantu b'abayobozi cyangwa kuko nakuriye mu idini nk'uyu umuntu uri mu idini w'umuyobozi ntabwo avuga nk'abandi ntabwo avuga nka papa avuga mu buryo butangaje butunguranye ngiye kureba nsanga ni abantu bavuga kimwe n'abandi bicisha bugufi rimwe na rimwe bavuga ibitekerezo kumva ntabwo bisohotse neza mbona ni abantu nk'abandi mbona na wa wundi ukoresha wamukoresha ukoresha wa muntu uciriritse twita aciriritse ariko nawe ni umuntu mbona nawe hari hari ibyo atujuje ndibaza nti mu by'ukuri ko mbona hari umwana ushobora kuvuga ibintu bisobanutse bakavuga ukuri bari abantu bakuru batavuga biterwa n'iki kuba umuntu n'iki turabishakira hehe bijyana buriya n'ikindi kibazo nibaza cy'ahantu mu by'ukuri hari izingiro ry'imbaraga z'abantu imbaraga za muntu zo zishingiye hehe ibyo nabyo mbyibaza mu gitabo cyanjye mfite inyota nayo mfite inyota yo kumenya ngo umuntu nyamuntu yaba andi ari nacyo cyagize no kungora cyane kugira ngo mbashe gukora kubona kano gashusho nashyize ku gitabo cyanjye ni uko tutari kuri televiziyo ngo abantu be bakareba nakubwira ko ubona yuko gafite mesaje kandi nagombaga kwitekerezaho nicyo cyanteye mu by'ukuri naho ngaho nakuye icyo gitekerezo kuko nanjye numvaga nshaka gukura nta myaka myinshi ndagira ariko numvaga igitabo nifuje kugisora ntaragira imyaka mirongo itatu n'itanu numva nacyanditse mbere ubu ngubu umaze kurenzaho imyaka itatu
ni intego yawe wayigezeho ndi mu rugendo yego ndi mu rugendo ndi mu rugendo ndimo ndakura ngana ubumuntu ngana ubumuntu rero nifuzaga kumenya nyine umuntu nyamuntu yaba ari nde umuntu nibyo ndimo ndavuga no kubona kano kayimaje nashyize kuri kino gifuniko cy'igitabo cyanjye natekereje mu bantu bose bariho n'ababayeho ninde nashyiraho akaba ari umuntu uro kurezanta ugaragaza ishusho y'umuntu nyamuntu nicyo nanjye nari nakibajijeho kuki utashyizeho ifoto yawe nta shusho iriho hari umutwe w'umuntu
n'igihimba n'igihimba ntacyo tureka tuze kubigarukaho urakoze cyane bigana kuko urumva ese mwumfashije mwe mwashyiraho undi uretse gato n'abatwumva baza kudufasha ngo washyiraho undi uretse gato ahubwo tubanze twakire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bagire icyo bakwibariza cyangwa se bagire igitekerezo batanga twakire samweri nizigiyimana samweri wiriwe uratwumvira urahagana hehe
ni ngozi mu burundi yego hongera ijwi rero kugira ngo tubashe kumvikana hanyuma ubwo ugira icyo ubwira umutumirwa niba ari ikibazo wifuza kumubaza cyangwa se niba ari igitekerezo wifuza gutanga iki igitekerezo yego
igitekerezo mfite turayikomeza igitekerezo mfise ikintu kigira umuntu ni ubuntu nyene buba muri we agatandukana no kuba inyamaswa ni ukuvuga ikintu kiranga umuntu ni ukwigisha bugufi ni- ni ugusabana n'abandi ariko ubu byagiye byararangiye ko umuntu usanga umuntu ahinja uburakari inyamaswa ugasanga umuntu ubu ashobora kubyara umwana akamuniga kandi ari we yabyaye abandi bakabagurisha ngo baronke amafaranga urumva ubu- ubuntu buba bwamaze kumuvamo ni ukuvuga ubuntu eh, ni ukuvuga ko umuntu aba afise umutima wo gufashanya umutima w'urukundo umutima wo kumva w'ikigongo ariko ubu u- ubuntu bwamaze kuva mu bantu aho umuntu usanga ushobora kumuguriza akakwigarama aho umuntu uyu munsi ushobora kumugirira neza azakugirira nabi rero nibaza ko ubuntu ari nk'uko twabuvuga sinzi ko umutumiye nawe hari icyo abivugaho
yego samwe samwere rwose bu- ibitekerezo byawe ubwo ndagira ngo nze kubiha umutumirwa wacu cyane ko yanize filozofi buriya tubwire aze kutubwira muri makeya nk'ubu filiberi watubwira isano yaba ihari ni iki kibura ni iki ki- gituma umuntu eh, asa n'uwabaye i- inyamaswa ku mugani ba- simvuga abantu bose ariko ndavuga harimo abantu bahindutse inyamaswa nk'uko uyu muvandimwe Samuel- samwera abivuga Eh, nibyo mm, ndamushimiye cyane muvandimwe samweli ku gitekerezo a- a- aduhaye mu by'ukuri ngira ngo iyo dukurikiye amateka kugeza ubu ngubu tubwirwa ku isi ngo tuyifate mu mu buryo busanzwe tutajya mu bikomeye cyane bavuga ko isi imaze imyaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umunsi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Ni- nyihanganira gato Ariko- filibert nyihanganira gato yanguce mu ijambo nagira ngo numve niba samweri yagumye ku murongo kugira ngo abashe kumva i- igisubizo umuha cyangwa se i- igitekerezo samweri ari i burundi Yego, ndi ku urahari murongo.
yego guma hafi hanyuma filibert komeza ijambo ryawe
yego navugaga nti kugeza ubu ngubu bavuga tu- tuzi turi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hanyuma rero nibwo habonetse igitabo cyitwa ba umuntu igitabo ki- gifite intego yo kugerageza kugarura umuntu mu murongo yagombaga kuba arimo kuko umuntu ntabwo yaremewe kuri inyamaswa umuntu ni umuntu nyine banakubwira ko umuntu aremye mu ishusho y'imana igituma rero abantu bagira uburakari bakagira imyitwarire idafite aho itaniye n'inyamaswa habura no kwibaza kuri icyo kibazo iki kibazo cyo kuba umuntu nyamuntu kuba umuntu atakibaza umuntu utibaza eh, ati ndi umuntu ndava he ndajya hehe ndagomba gukora iki nyuma y'ibi ngibi eh, nyuma y'iki gihe mfite nzaba- nzajya hehe umuntu utibaza uko abayeho uko agomba kubaho ntiyibaze uko ejo azabaho ntiyibaze uko mugenzi we azabaho byanze bikunze uwo muntu a- agwa muri uwo mutego rimwe na rimwe rero ikibura ni icyo ngicyo iki kibazo ba umuntu nyamuntu umuntu wese yakagombye kwicara akibaza ati ese koko ndi mu rugendo ndimo ndagana ubumuntu ese ibyo nkora biratunganye ese ndimo ndabaho nk'umuntu harabura iki ngombe nk'umuntu iki kibazo nibwira ni ikibazo shingiro ni ishingiro ry'ubuzima mu by'ukuri kuko ni ikibazo kiguha inshingano kikaguha umurongo ugomba kugenderaho kikakwibutsa uwo uri we kuko aho uri hano hari n'abandi bahabaye rero utabyibazaho ntabwo mbona aho waba ugana byanze bikunze wakora amakosa nyine akomeye cyane amwe akugeza n'aho ushobora kwiyambura ubuzima cyangwa ukabwambura mugenzi wawe umuntu nyamuntu rero ntabwo ari icyo ngicyo abereyeho umuntu ntabwo abereyeho Donc, turi kuri iyi si kugira ngo tuyigenge ariko ntabwo turi kuri iyi si kugira ngo mu kugenga isi ntabwo turiho kugira ngo twamburane ubuzima ahubwo turiho kugira ngo turengere ubuzima umuntu nyamuntu inshingano ye ya mbere ni ukurengera ubuzima bwe akarengera ubuzima bwa mugenzi we ubwo ni ubuzima bwa buri wese hanyuma akamenya no kwita ku bidukikije yego ibyo ngibyo akabikora atibagirwa no kubana n'imana kuko ah, nyuma ya byose tubona ko hariho umugenga w'ibiriho byanze bikunze ibyo bintu uko ari bitatu umuntu ubyujuje niwe wavuga ko ari umuntu nyamuntu yego umuntu uzirikana ko atibeshejeho uzirikana intege nke ziwe uzirikana mugenzi we noneho akagerageza gukora ibishoboka byose ngo akemure ibibazo ahura nabyo akemure n'ibibazo bya mugenzi we ngira ngo mu gitabo ndabivuga nibaza ndongera kandi mbabwira kandi akantu gasa naho ntigasekeje na mwino minsi ufite umwana mutoya ufite umwana utaruzuza umwaka sinzi nimba samwera arimo aratukurikira aratwumva ariko ngira ngo mbere y'uko mbyara uwo mwana abantu barambwira bati kuki udashaka umugore harabura iki harabura iki noneho nkabwira kuki ngomba gushaka umugore ngo yaba ugomba gushaka umugore ngo na papa wawe ngo na so ngo na sokuru ngo bose barashatse ngo nawe ugomba gushaka ngo n'abandi barabikora ariko ibyo ndumva bitari ntabwo binyemeza ntabwo binyemeza impamvu yo gushaka umugore ngo ugomba gushaka nuko gushaka nzashaka n'ubundi nzashaka kugira ngo bigende bite ngo kugira ngo ubyare kuko nawe warabyawe ngo nawe biri bitubwira kubyara ibyo ngibyo narabyumvise ariko nabyo nkumva ntabwo binyemeza ntabwo umuntu abyara kuko abandi babyaye hari impamvu ituma tubyara kandi iyo ubyaye sinzi nimba mujya mubibona yo muri ino mico yacu iyo twabyaye umwana abantu baza kumwishimira bakaza kumutura bakamuririmbira bakamubyinira nyina bakamuhereza Guhemba umubyeyi.
umwana murabizi murabizi ibyo badakora sibyo biriya byose ziriya mpundu biriya ziriya ndirimbo ngira ngo ni ukumukeza kuko nyine aba ari umwami umwana uvutse wese tumwita umwana umwana ni umutware sibyo niko tubizi rero umwana tumwishimira kubera iki tumwishimira kubera iki kuki tubyara tubyara kugira ngo tubone umucunguzi tubone igisubizo cy'ibibazo twari dusangamo umwana iyo avutse mu kumwishimira mu kugira gute tuba turimo dushaka kugira ngo tuba tumwizeyemo igisubizo cy'ibibazo duhorana rero umuntu nyamuntu nimba yaravutse ari icyo ngicyo tumwitezemo byanze bikunze tukamurera muri icyo muri uwo mujyi azatubera igisubizo koko nitwamurera nabi ashobora kutubera ikibazo cyangwa se akaza nyine nawe adashaka no kumva uko tumurera birashoboka ariko twe tumurera burya tuba dufite inshingano nyine yo kugira umurongo kumugira tumwerekezaho.
umuntu Mm.
Eh, Ye- yo kumugira umuntu nyamuntu nibwira ko mu by'ukuri eh, umuntu ni uwo nguwo ni aho ngaho twa- twa- twashakira nicyo kibura yego yego nizeye ko uh, samweri hari icyo wifuza kongeraho mbere yuko nkurekura kugira ngo twakire n'abandi bamaze akanya bategereje
ariko kuko ntabwo mashimira umutumire kuri icyo kintu icyo kintu avuze nacyo eh, umuntu nyamuntu nta si- si kenshi ubu ntibakiboneka kuko imana iri mu muntu yavuze ngo reka tubemo umuntu ameze nkatwe ariko umuntu ubugi bugarariye abantu baratandukanye umuntu aravuka aga- ugakura iwabo bari abantu bagwa neza bari abantu bameze neza ariko wowe ukazasanga afite uwundi mutima utandukanye n'uw'ababyeyi uko imyaka igenda ihinduka niko ni n'abantu bahinduka ni ukuvuga ah, abantu muri sosiyete ubu tubayemo uza wumva hirya no hino abantu bataye abana ugasanga impfubyi ziriyongera ugasanga i- ibibazo bigenda ari ibibazo ni ukuvuga ikintu bita umuntu yibagiye intumbero yiwe icyo imana yamushiriyeho niyo mpamvu ubu ubu- ubona ibibazo bigenda bigwira ko ubu abantu benshi barikunda ntibagikundana n'abantu n'abandi ni ukuvuga ubuntu bwamaze kubavamo asaba umutumiye ko bakomeza agakangurira abantu kuba icyo imana igomba kuba umuntu nyamuntu bakamenya ko batandukanye n'inyamaswa ujye urabe Yego.
eh, niyo benshi bakunze kuvuga abashakashatsi ko intare y'ingore ikara cyane cyane ntushobora guca ahantu intare y'ingore yabyariye yego ni ukuvuga kubona intare irinda abana bayo ariko umuntu we imana yaremanye ubwenge ikamara kuganza ibikoko ugasanga wewe ntafise kurinda umwana ntafise gukunda abana akamujugunya akumva ko mengo ni ikibazo arose yarose umwana yego samwe ugasanga igikoko coco gi- kirakunda gikunda abana bayo gifite uburinzi urumva ko ari ikintu kibabaje cyane kuri mwene muntu ko hari ikintu cyahindutse Mm. samweri nizigiyimana rwose turagushimiye ubwo izo nama utanze n'ibisobanuro umutumirwa wacu agenda aduha yenda turajya kurangiza isaha bimaze buri wese amaze kumva uko yakwikubita agashyi akagarura ubumuntu muri we uwaba yarabutakaje reka twakire nduwimana andre turi kumwe andre Eh, uraho neza urahagana he ubundi imeze neza mu ntara y'amakamba imyanzuro yacu muri komine imyanzuro yacu imanuka z'igihugu cy'u burundi yego yego nawe ubwo utanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo hanyuma uze kuguma ku murongo ba- umutumirwa eh, ni icyo ari bubashe kukubwira ubashe kucyumva ndoga ku ijambo umukozi nanjye nagira ngire icyo mperereye ubwanjye na mbere nagomba nshimire uwo mutumirwa Jose Mujireri icyo cyiyumviro yagize cy'ubushakashatsi bwo kwandika cyerekeranye n'ubumuntu yego Eh, uwo muntu rero burakenewe na cyane cyane nka kino gihe Eh, urabona yuko isi yamaze guhinduka arakenewe rero yuko hategurwa abantu bafite ibyiyumviro nk'ibyo na cyane cyane abantu bashyigikira ikibazo cy'ubumuntu ari ubumuntu rero eh, ni ukuvuga ko haba hari umutima ubwanduye na mbere w'urukundo haba hari umutima w'ikigongwe haba hari umutima w'impuhwe kuko abantu benshi baratakaje akaranga ubu abantu benshi ntibagikundana none rero twebwe tugashima ko eh, abashakashatsi nk'abo bokomeza bakagenda kuko mu kiranga ubumuntu ikintu gifasha ko eh, uba uri eh, bavuga ko uri izina nka mugabo uba uri umuntu yuguriza bose uba uri leadership uba uri umuntu w'umwizigirwa uba uri ikizere uri umuntu kandi uri ufite saviyete abantu rero eh, twifuza yuko bakomeza inyigisho dushishikariza guhamagara abantu kuba kugira agatimanama k'ubumuntu abantu bagahinduka bagahinduka kugira ngo imitima yabo koko eh, tugavanire no kugira imitima y'ubukoko eh, tugavanire n'imitima yo kwikunda Eh, mu- mu- umuntu rero ni abantu bashobora gutandukanya icyo bafite agira impuhwe kubera yuko nahakamiye nabi ko ashonje kandi rero nkagira impuhwe nkagira uwo muntu muri jyewe wumva yuko namufasha wumva yuko afite ikibazo kimuha- kimura- kimurage ishinga kandi kimuhanze nanjye bitegereza kumvura ko ku mutima ni uko rero no mu bya politiki ni uko hari hakenewe ko haba uwo muntu hakaba icyo bita pouvoir aveke abantu bose bakumva yuko za birongozi ko zategereza gutandukanya ni na biriya n'abo duserukiye yego gute bakumva impuhwe hari ibiciro biduga bagaheza bakumva yuko ategeza kuba umuntu none ugize umutonya kumva ko aremye kuko hari umuntu ngo umuntu uhereye hasi biragira umutima w'urukundo bakaba abantu koko eh, bafite umutima w'urukundo uwo muntu rero ukanaguturanga ukamutugira agatima nama ko gufasha bamwe n'abandi bityo tugahindura isi twihindurira ibikorwa byiza imana yadutumye naho rero twese tuvuga tuti igenda ashyigikiye cyane uwo mubanzi w'igitabo jireri nashishikaye mu ntara akomeza ibikorwa nk'ibyo imana yamuhamagariye natwe rero duhita tukasigura mu ntumbero yo kugira ngo twerekane natwe ko dushyigikiye kugira k'umuntu nyamuntu yego ngushimire cyane nduwimana andre uh, ukomeze kugira ibihe byiza mu Murakoze burundi yego twakire faustin bayihimbaze faustin turi kumwe
ego nda- ndabaye mwiriwe wowe na- wowe urahagana he
ndi muri tanzania mu ntara ya Ki- ya kigoma ngikomera cyane ye ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, bwa mbere nari nsa n'ufite intererano ntoya hanyuma ngaca ngira n'akabazo nza guca mbaza umutumire yego
Eh, nabonye icyiyumviro cyose ni cyiza cyane gukangurira abantu guhinduka ugasanga bafite imico y'ubuntu Mhm.
ni byiza cyane twamusaba yuko yokomeza mbere n'abari kure bari hafi yiwe baga- bakaronka izo nyigisho ko ngira vyohinduka ugasanga cyane cyane nka twebwe bo ngaha mu karere k'ibiyaga binini ugasanga amahoro yasasagaye
niyo mpamvu twifuje ko twa- twamutumira akaganira n'abantu ku kuri radiyo ku buryo bita igitabo hari bake bashobora kuba bakibona turaza kumubaza n'aho twakibona ariko eh, wa- kuri radiyo ho haba hari benshi bashobora kuba bakurikiye n'abashobora kuza Yego.
kongera kubyumva nyuma
yego cyane namwe turabashimira rwose ariko icyo nashaka kumubaza ushobora gusanga nko mu kibano kanaka hariho nk'umuntu umwe afite ubwo buntu umuntu mugabo ugasanga abandi bi- bisa n'ibibagora rwose ugasanga bariko bitwara ukutariko Mhm.
nashaka nashaka ampa umuco w'uyiyumviriye icyo kibazo yakora n'ubwo bushakashatsi ni ubuhe buryo umuntu yokoresha asanzwe ari muri icyo kibano kugira ngo ahindure abo bandi nabo bajye ku murongo w'abandi ba- bane imico runtu gutyo tubandanye dusasagaza amahoro aho tuba dusanzwe dutuye yego
akabazo kanjye karako urakoze cyane faustin bahimbaze reka tuba- tubanze twakire na niyo nkuru maurice mbere y'uko ijambo umutumirwa wacu niyo nkuru maurice ngo ya telefone ye yacitse buriya turongera tumugarure reka mpe ma- mbe mpaye umwanya rero ubwo filiberi ugire icyo uvuga kuri bi- kuri iki gitekerezo cyangwa se n'ikibazo cya faustin bahimbaze Yego, murakoze cyane faustin aragira ati ni iki umuntu yakora kugira ngo abashe kubana neza n'abantu abona barimo baritwara nabi mu by'ukuri ni byiza ko unamenya ko nyine harimo abantu barimo baritwara nabi muri wowe mu- muri bagenzi bawe mubana kugira ngo kugira ngo rero ugire icyo ubafashije cya mbere cyo buriya tugomba kwiga kwihangana ikindi tugomba kwiga kubabarira abantu niba umuntu aguhemukiye akoze ibidakwiye yego nibyo nibyo ashoboye mvuga ko ari byo ashoboye rero nawe ntabwo kuko aku- akugiriye nabi cyangwa akoze ibyo ubona bidakwiye nawe uzajya kumwigana kandi nyine ubona ko bidahuje n'ubwenge bidahuje n'ukuri bidahuje n'ijwi ry'umutimanama wawe icyo gihe uramutse ukoze nk'ibyo yakoze mu by'ukuri ntacyo waba umurushije Mhm.
icyo usabwa rero ni ukutwara ibintu gahoro ukagerageza kumugorora nibyo sosiyete nyine natwe nibyo turimo turagerageza gukora sosiyete i- iri mu mucurira iracuramye abantu bakora ibibi baragenda baba benshi abitwara nabi bakaba benshi rero icyo tugomba gukora ni ukugerageza kubakomanga tukabakomanga ariko tutabahutaza tubabwira tuti "Iyi ngiyi umurimo muramutse mugenje mutya byarushaho kuba byiza kuko ugomba kumwumva ugomba kumwumva eh, ndimo ndavuga ko turi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri Yego.
abantu bageze aho bashobora no kwicana umuntu agafata umuhoro agatema undi umuntu akajya ku agafata umwana w'umukobwa umwana w'uruhinja akamwangiza akifuza kuryamana nawe umuntu akifu- ibintu bidahwitse bidakwiye umuntu mu by'ukuri kuko nibyo navuze nsubiza samuel inshingano ya muntu ya mbere muri buno buzima ni ukurengera ubuzima rero iyo umuntu arimo aritwara nabi ntabwo igisubizo si ukumwica igisubizo si ukumwi- si ukumwitaza ahubwo igisubizo ni ugushakisha wowe wumva kuri mukuri ni ugushakisha inzira zo kumugarura mu murongo byaba na ngombwa ukamwegereza aba- abaturanyi bakamuhana bakamuhanura iyo bigeze aho bidashobotse bamushyira mu mategeko amategeko akamuhana nabyo ni ngombwa kuko amategeko nayo adufasha kubana neza amategeko abiri yo kudufasha kubana neza Mhm.
ntabwo nabyo twabyirengagiza buriya amategeko afite uruhare runini mu mibanire n'imibereho n'imigirire yacu atanga Rero umurongo nibwira ko- ngenderwaho Eh, Kandi akana- nibwira ko akanifashishwa mu by'ukuri mu icyo gukora guhana ni- uwakosheje.
icyo ngicyo ni ukumwumva ukagerageza kumutwara gake gakeya Mhm.
ukareba ko wamugarura mu murongo ugakora icyo ushoboye Yego.
iyo bidashobotse ni uko Mhm.
imana nayo ifite uruhare rwayo mu ku- mu kugira uko idu- idufasha ku kandi ibyo Kugorora.
nkora ibi ngibi ndabikora atari jyenyine ndabikora Mm.
jye nk'umwanditsi nk'umushakashatsi ariko ndabikora hari n'abandi bawe bagerageza ni- na- n'amashengero dusengeramo nayo ni icyo ngicyo akora Mhm.
n'abayobozi bacu nabo nibwira ko ari icyo ngicyo bakora Yego.
Eh, turafatanya rero kugira ngo tugire sosiyete nziza yego yego murakoze urakoze nawe reka twakire noneho niyo nkuru maurice agarutse ku murongo maurice mukomere cyane yego yego nawe wari uducitse yego Mm. urahagana Eh, nari mbacitse kure
urahagana mu majyaruguru Mhm.
Ndi mu- mu- mu gihugu- mu rwanda mu majyaruguru yego Iki- ufite ikibazo Eh.
cyangwa igitekerezo igitekerezo natanga ubundi ku- ikintu cyatuma amahoro a- abaho kandi akaza no mu muryango muri rusange no mu karere k'ibiyaga bigari no muri igihugu tu- ubundi igihugu kiba gifite politiki ngenderwaho yacyo usanga hari hari ibyaha igihugu gishoboye guhana ariko ikindi kikaba kitabihana ubwo rero ibyo ngibyo bigate- bikaba byatamenye uko byagenda mu karere n'ubundi njyewe mbona umuntu mu gihe yakosheje yaga- baga- bagakwiye kumugira mu matwi bakamugira inama bakamubwira ko ibyo yakoze atari byo aho kugira ngo bafate babe bamufunga kuko gufunga umuntu bajye bafunga bananiranye kuko urebye nko mu rwanda hari igihe abantu bo- n'amagereza bayaruze agakosa kose bak- umuntu akoze ntabwo ari ngombwa ko bahita bamufunga n'inama ziba zikwiriye Mhm.
murakoze cyane Eh, byaterwa n'icyaha yakoze niba ag- amategeko agakurikizwa nyine akubahirizwa ariko nk'uko filiberi yabitubwiraga umuntu bakamwegera akaganirizwa kuko ashobora no kuba akora ibintu atazi ko atazi ko ari bibi filiberi urakoze cyane rero muri reka filiberi agira icyo abivugaho
ku gitekerezo cya morise nibwira ko gufunga abantu ega amategeko arasobanutse avuga yuko mu by'ukuri itegeko riraguhana ntabwo wakora icyaha ngo uvuge ngo itegeko ntirizaguhana ngo kuko utari ibyo ngibyo ntabwo ni prinsipe ni ihame ni ihame mu mategeko ntavuga ko atazi amategeko
kandi rega uretse no kuvanga amategeko yenda yaba anaremereye buriya tujye twibuka ko iyo ujya gukora ikibi byanze bikunze n'umutimanama urabikubwira akenshi ukanagikora wihishe wakoze ibintu ku mugaragaro nimba rero urimo urakora ibintu gutyo ndi n'umurezi ndi umurezi njya mbwira mbwira abana nti nimba ugiye gukora ikosa udashaka ko turi buze kuguhana rikore nimba ugiye gukora ikosa nk'umuntu w'umugabo w'intwari rikore amategeko urayazi agenga ikigo niba ukoze ikosa ugakora ikosa igihano cyaryo ukizi icyo gihe uba witeguye nibaguhana rwose tuze gutera hejuru kuko nibakwirukana barakwirukana nyine kandi uzi ko nibakwirukana uzagira ibibazo nuhura n'ababyeyi ntabwo muzabasha kubyumva kimwe n'abaturanyi bazakoza bati byagenze bite rero iyo umuntu yakoze ikosa hari uburyo arikoramo kandi hafite umutimanama ari nacyo tugerageza gukomanga turagerageza kubwira abantu tuti nyamuneka umvira ijwi ry'umutimanama wawe rikubwiriza byanze bikunze gukora icyiza ikibura cyizi gerageza gutsinda iyo ngeso mbi gerageza gutsinda iryo rari kugira ngo ubashe ku kuko ikiburi ugiye gukora ni ukwangiza ubuzima kandi inshingano yawe nibyo nkomeza kugarukaho ni ukurengera ubuzima ntabwo ari ukubwangiza rero iyo wakoze ikosa nimba rikoze tegura n'ibihano tegura ibihano ariko ibihano bitanaje si byo bigomba kuza mbere n'ibyo abayobozi batwigisha ko amategeko barayatwigisha ku buryo bukomeye hano mu rwanda ho dufite hari radiyo rwanda ibikora nka radiyo y'igihugu ariko tugira na radiyo inteko nayo idufasha kumenya neza ibibera mu nteko amategeko n'iki hari n'ibiganiro bica ku yandi maradiyo byose bidufasha kumenya amategeko ahubwo nyine ni uko usanga n'abakora ibyaha kenshi n'ayo maradiyo batayatega amatwi icyo ni ikibazo umuntu udashaka gutega amatwi radiyo udashaka gusoma ibitabo nk'ibi ngibi udashaka kumva inama z'abandi icyo kiba ari ikibazo kuko turiho kugira ngo turerwe dukure nimba hariho abantu bavuka neza rwose umuntu akaba umuntu nyamuntu akiri na mutoya ni ibyo gushima ariko nimba atari nako urumva ntiyatekereze neza ku kibazo shingiro ry'ubuzima ntazi neza ibyo arimo arajyamo ntazi neza urugendo rwa kimuntu umuntu ashobora kuba yaba yavutse neza ariko kandi n'aho ari abo bari kumwe akaba aribo bashobora kumuhindura ariko nk'uko bivuga yenda muntu yumvise umutimanama we w'umukomanga ku mugani wawe agiye gukora ikintu kandi akaba azi ko ari kibi aba abizi kuko agikora yihishe nk'uko wabivugaga nabanze yumvira umutimanama
yego yitwakire nkurikiye yezu alexandre
murakoze cyane nitwa nkurikiye yezu alexandre ni umunyarwanda wo mu ntara y'uburasirazuba akarere ka kirehe umurenge wa kigarama ni byiza cyane muri ku kiganiro cyiza cyo kuba umuntu ariko ukagira n'ubumuntu igitekerezo gito butange gishingira kuri leta yacu y'u rwanda aho yadushyiriyeho ikintu bita itorero aho umwana cyangwa yigishwa indangagaciro na kirazira hariho mwarimu uri kuvuga ati umuntu byanze bikunze ategurwa akiri muto akagirwa umuntu ntabwo umuntu ari uyu tubona inyuma kuko hari n'umuhanzi wo mu rwanda yavuze cyane aravuga ati ngira umuntu ariko umwe n'ubumuntu ngo rero ubumuntu birategurwa ndetse no kugira umuntu bigategurwa icyo navuga aho ngaho icyo navuga cy'ingenzi imitima yacu inama nk'uko mwayivugaga tugomba kuyumvira ndetse nkashishikariza abanyumva ndetse n'urubyiruko kumvira inama za leta z'ubuyobozi z'abakuru cyane burya nibyo bigira umwana umuntu kuko umwana avutse ntiyisange ahari inama nk'iz'igihugu zigitanga izo ndangagaciro na kirazira kwirinda ibi byiza ukabishyiramo imbaraga waba umuntu ariko udafite ubumuntu urumva igitekerezo cyanjye ari icyo urakoze cyane yego yego abantu bumvire ababigisha ibyiza bumve bakurikire ibiyigishwa ko cyangwa se ibiganirwaho ku maradiyo bumve izo ndirimbo ubutumwa buba buri muri izo ndirimbo nk'iyo wavugaga ndibwiraza ko ari iya butera noresi hakaba n'abandi nka na byumvuhore nawe afite indirimbo yibazamo ngo mwebwe bibananiza iki turamutse dufite akanya naza kubaza ku buhanga bw'ibyuma baramutse abayifite bakayiduha hari karasira kararisa hari n'abandi bose bagenda baririmba indirimbo zifite ubutumwa bugenda bushobora gufasha umuntu ndagushimiye cyane rero alexandre nkurikiye yezu
murakoze cyane nanjye ndabashimiye yego twakire noneho emmanuel kwizera emmanuel wiriwe neza amahoro amahoro urahagana hehe
wenda ingozi mu burundi ingozi mumeze mute turashima urimo kudukurikira kuri radiyo cyangwa tuze kukureka wumve icyo umutumirwa ari buvuge tukugumane ku murongo
kubera iradiyo ijwi rya amerika mu burundi tumvikana
ubwo turakugumana ku murongo nicyo nagira ngo menye urakoze ye ngaho tanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nabonye ikintu kijyanye n'ubumuntu uko isi igenda irakura ugenda ubona abantu mu mutima bagenda bahinduka ugasanga ubumuntu bugenda bubagabanukamwo ukumva nyine kwitaho mugenzi wabo bigenda bihera rero hariho umuntu yavuze ati gira ubuntu ubuntu buguha abantu abantu nabo baguha ibintu mugabo abantu b'iki gihe bagenda batenguka kuri iyo sezerano y'uwo muntu rero mbona neza yuko ubumuntu bushoboka muri iki gihe tugezemwo kuko benshi bavuga ngo bariko barirukanka n'ibihe umwe wese yirukanka n'ibyiwe hanyuma bazabyiruka mu nyuma bazahereze he
mu nyuma uzosanga iherezo ata muntu akitaho uwundi cyangwa yitaho nyine kubaka ubumuntu muri we
ko numva usa n'uwihebye ko numva wumva utekereza ko bitagishobotse
ego icyo ndabikura ko urasanga nko mu ibarabara ugasanga umuntu yagize agisida agifise agatima akagitera aho kumwirukankana kwa muganga bitaho kumufotora kugira bamushyise ku marezo sosiyo akaja gucikana kandi wari kumutabariza ubwa mbere yari gushobora guhembuka kivuze ni ikibazo gikomeye
ego rero simbona ukungene kubaka ubumuntu mu bantu kuko biguma bigenda bikituka
biragenda bitituka urakoze cyane biragenda bitituka reka twumve nanone filibert yongere aduhe inama guma ku murongo rero
ego filibert uyu muntu uko asa n'uwihebye atekereza ko nta bumuntu buzongera kubaho ko nta n'uburyo kuri we birasa nkaho ntagaruriro gira icyo umubwira
icyo namubwira si ikindi mu by'ukuri nta mpamvu yo kwiheba kuko ngira ngo mbere yuko dushaka guhindura abantu bandi natwe ubwacu tugomba guhinduka tugomba guhinduka tukemera kujya muri uwo murongo nubwo bitoroshye wo kugenda nk'umuntu nyamuntu wo kugenda tuvuga tuti nzasiga iki musozi nzasiga nk'uruki imusozi icyo kintu umuntu wese akakizirikana umuntu uduteze amatwi akakizirikana abazahura n'iki gitabo bakabasha bakabisoma bakabizirikana ikindi ngira ngo mubwire tuganireho ni ikibazo ni kimwe mu bibazo bigenda bituma dutakaza nyine ubumuntu ubundi gutakaza ubumuntu biterwa n'iki ahanini ikibitera muri ino minsi ya none ni uburyo twitiranya ibintu n'abantu ndabivuga neza mu gitabo byanditsemo mu by'ukuri abantu turimo turashakisha gutunga gutunga kurenza uko ibintu byakabaye bidutunga kuko uko biri kose turi mu rugendo rugomba kurangira n'ibyo bintu ushobora kubyirukanka wa mugani ukarangiza utanabiriye iyo wabirya ntiwabimara ibyo tujye tubyibuka niyo wabirya ntiwabimara ubundi urabiruhira bikaribwa rimwe na rimwe ndetse n'abatarabiruhiye rero iyo wirukanye iyo uhisemo kwirukanka nyuma y'ibintu cyane byanze bikunze ubu umuntu buratakara kandi ikigutera kwirukanka nyuma y'ibintu cyane si ikindi ni uko urabyitiranya urashaka gutunga ukuntu ushaka ibikubeshaho ntushaka ibirengera ubuzima mu by'ukuri ntabwo n'ibyo bintu wabibonye bibone ubikoreshe kuko urengera ubuzima simbona impamvu kuko none se undi tuzabijyana se neza bibwira ko uko utunze uko wirukanka inyuma y'ibintu ariko uzabibona baravuga ngo ubukire bw'isi ntawe ubugeraho kuki ubukire bw'isi tutabugeraho ariko ubundi kuki tubaho tutanyuzwe kuko tutanyurwa n'ibyo
kuko tutanyurwa ubukire bw'isi ntabwo ngo ntitubugeraho ni uko tutanyurwa kuki se tutanyurwa ese birashoboka ko twabaho tunyuzwe inama nyine zirinze kureba muri iki gitabo ariko nibwira ko tumenye gukoresha neza tumenye gukoresha ibintu kugira ngo bidutunge twabasha kubaho tunyuzwe ese filiberi iki gitabo noneho twagikura mbere y'uko njya ku murongo wa telefone nakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika muvunyi uba wihanganye gatoya reka mbanze mbaze filiberi iki gitabo cyangwa umuntu yagikura he
iki gitabo kirimo turagicuruza onurayini kiri kuri interinete kiri kuri www apasitowa doti komu www hapasitowa doti komu aho ngaho kiragaragaraho ahandi kigaragara ni kuri www nuriya kenya doti komu aho ngaho niho mwagisanga kuri interinete ntabwo ndabona ubushobozi bwo kukempurima ngo ngishyire mu mariteri ariko no muri ekonoma ya karitasi ni butare ekonoma generali ya diyoseze ya butare katolike naho kirahari
yego rero abakibona rwose ndumva bakungukiramo izo mpanuro n'ibisobanuro byose urimo gutanga reka twakire siriro muvunyi wiriwe
baramutse neza yego yego komera amakuru ni meza uri hehe ndi mu rwanda ani kayonza
yego ikibazo cyangwa igitekerezo namwumvishe filiberi ariko nagira ngo mumare impungenge ubwo kiri kuri interinete nibwo kigera kure kuruta uko cyaba agifite nyine mu nyandiko kiri muri mu maribureri mu ma ahantu ahantu nyine kikiri nyine kidashobora kuba cyabasha kuba cyasakara hose ariko iyo kiri kuri interinete ubwo ngubwo bwavuze uburyo ki umuntu ashobora kuba yakibonamo biroroshye cyane kuba abafite ikoranabuhanga bashobora kuba banyarukiraho n'ubundi bakaba bakireba nyine bakaba bagira icyo babasha kuba bamenya cyane ko wumva yuko gifite n'ubuhanga buhanitse kirimo ibintu byinshi cyane
ndibaza ko filiberi washyiramo amazina yawe byahita bizamo yahita akibona nabwo
ushyiramo ba umuntu ushyiramo ba umuntu titire yacyo umutwe wacyo ba umuntu yego ntukomeza siriro
yego rero ku bijyanye no kuba umuntu mbere na mbere ku ruhande rwanjye kugira ngo numve yuko umuntu aba umuntu ubundi bisaba yuko mbere na mbere we aba we ubwe hanyuma yarangiza akabasha kuba yabifashwamo nanone na bagenzi be kuko hari umuntu uwo mu rundi mu kanya wari umaze guhamagara mwari muri kuvuga ngo afite ukwiheba gukomeye ntabwo ari we wenyine ntabwo ari we wenyine kuko abantu twananije gutuba umuntu urareba umuntu muragana amagambo angahe ukumva ko ufitiye impuhwe ukamugirira icyizere kuri finari ugasanga yagutaye mu rwobo ikindi nk'uko yari abivuze impanuka ziraba aho kugira ngo batabare umuntu bakihutira gufotora umuntu akabatakaje ubuzima umuntu umuntu aragutakira ababaye cyane rwose mbabara umuntu wanjye mbabarunguriza amafaranga njyana umuntu kwa muganga ukagira impuhwe wamara kugira impuhwe nyamara wa wundi akaguhemukira rero abantu twarangije gutakaza ubumuntu ndetse na bagenzi bacu barabudutera ni urugendo rurerure abantu bari kuvuka none izi saha nibo bagakwiye kuba batoza ubwo bumuntu ariko twebwe tubabyara turi kubatoza ubunyamaswa ndabivuga uko nguko kubera ko umwana wanjye ndamubwira ngo wa kanaka ni bato ikibazo mfitanye na mugenzi wanjye ntabwo ntigira ibanga nk'aho turi abantu bakuru ngo tube twabigira ibyacu turabicengeza no mu bana bacu bakabicengeza no muri bagenzi babo ugasanga umwana ari kugenda abwira bagenzi be ngo kwa kana bararoga kwa kanaka ni abajura ugasanga ni ibintu bidahwitse nyamara ngewe n'abo bantu icyo twapfuye ari ukuba ntarabashije kumwumva mu gihe yari ageneye ariko agahita abimba ibindi bintu ugasanga ububi twebwe twifitemo turabutegeza no mu bana ugasanga ni imbuto mbi turimo turagenda tubiba ugasanga umuryango nyarwanda cyangwa se umuryango nyamuntu we aho uri hose uragenda wangirika kubera ibintu bibi tuba tugenda tuzibanamo bitewe n'ubuhemu tugenda tugirirwa na bagenzi bacu rero icyo numva twakora nk'abantu ndakunda gukunda bagenzi bacu kuko hano hari igihe ukunda mugenzi wawe utikunze bigatuma niba wari ukunze mugenzi wawe urumutera urumutesha n'ubundi bikamera bya mvugo y'urubyiruko ruba tutize rero usanga bavuga ngo nta myaka ijana twibaza ntabwo rero bikwiye nyine murakoze cyane urakoze cyane seriro huti umubyeyi akabwira ibyo umwana atagombye no kumva kumubwira kwa kanaka bararoga kandi nawe arimo araroga uwo mwana umubyeyi w'umugabo umubyeyi w'umugabo n'umugore bakabwirana nabi cyangwa bakanarwana imbere y'umwana uwo mwana bazavamo umuntu wuhe kuko ubwo bumuntu buzavahe nibyo koko hari ibyo wenda hari akandi nakongeraho urabona hari ibibazo umugabo n'umugore bagirana biriya bintu iyo iyo bibayeho umwana ari kubireba yumva yuko uko ise akubita akubita nyina akura n'ubundi yumva yuko iteka ryose umugabo akubitwa umuntu umugore akubitwa akazabyiruka n'ubundi arwana akubita umugore we niba abona nyina asuzugura umukobwa akura n'ubundi asuzugura umugabo we ngo n'ubundi abagabo barasuzugurwa ugasanga ikibazo kitoroshye yewe ngo uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo reka twizere ko natwe ubwacu twihindura tugahinduka nk'abantu bakuru kugira ngo dutange urugero rwiza ndagushimiye cyane seriro yego ijambo ni iryawe rwose
yego murakoze cyane mu by'ukuri kuvuga ko abantu ubagirira neza bakaguhemukira nta kibazo ntacyo bitwaye kuko nimba nyine ushaka guhindura guhindura isi gerageza uhinduke nawe ugire ingamba uyiha ugire amahame ugenderaho filiberi ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye urashaka kugira ngo abantu bahemuke rero
oya umuntu nimba aguhemukiye niba rero umuntu ntabwo uhemukira ejo ntazakugaruka imbere kandi buriya igihemu ntigishira
utagira isoni se ntazagaruka cyangwa akajya guhemukira abandi
ntabwo bishoboka ko umuntu yaguhemukira ngo ejo akugaruke mu maso ntabwo bishoboka keretse aje kuguhemukira nanone noneho birenze aje kugutwara ubuzima ariko icyo gihe nawe wamenya uko umwirinda mu by'ukuri umuntu yaguhemukiye urumureka nk'umuntu nimba amugurije amafaranga ibihumbi bitanu amuguriza amafaranga ibihumbi ijana akagenda akayatwara ntayagarure igihe umuntu angurije amafaranga angurije amafaranga ufite ndayamuha kuko mba nzi ko nubwo nzi ko atazayampa mba nzi ko atazangaruka imbere iyo umuntu umugiriye neza ntabwo uhomba nta gihombo kirimo ntabwo uzaba urara kuko wagiriye neza umuntu waguhemukiye ugire neza uzayisanga imbere
igihemu ntigishira ibindi byose bishobora gushira n'ibyo ngibyo ariko ntabwo hari icyo avuze ntemeranyaho nawe cyane cyo gukubita abagore ntabwo ari ikintu kuko umuntu ni nk'undi umuntu mushobora kuganira mukumvikana mukagira ubundi buryo mutwaramo ibintu icyo kintu cyo kurwana kwita abagore ntabwo ari cyiza aho mutumvikana ni hehe ko yavugaga ati umugore akubiswe umugabo akubise umugore umwana areba umwana azumva ko ariko bigenda nawe ajya avuga umugore ajya akubitwa avuga ngo niko zubakwa ntabwo yari abishyigikiye niko mbitekereza bararaga abana babo kandi icyo tugomba kumenya mbivuga muri iki gitabo buriya abana tujye twitonda abana batwigana ku mico yacu mibi kurenza uko bigana imico yacu myiza abana bigana imico yacu mibi kurenza uko bigana imico yacu myiza icyo kintu abantu bagicyeho akarongo bacyumve neza gukubita rero umugore rwose ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza mwakagize uburyo muganiramo nk'abantu bakuru ukumvikana icyo mutumvikanyeho mukanakihorera ubuzima bugakomeza kuko ntabwo nshyigikira mu by'ukuri mu rwanda numva ngahandi birahaba mu rwanda ntabwo twemera ibintu by'amadivorisi byo gusenya ingomba bibaho mu mategeko iyo bibaye ngombwa barabikora ariko ntabwo ari ibintu bishyigikiye abantu bubakanye tugomba kwemera ko nubatse kuko nkuze kandi nubatse kuko ngomba kubaka ntabwo nzaba mu rugo iwacu ari jye mugabo ari jye madamu ntabwo nemera ko nzahera mu rugo iwacu nimba rero ngomba kubaka urugo bifate nk'umuhamagaro ngomba kurwubaka kandi nkagerageza kurwubaka nk'urugo rwiza nk'urugo rwiza rwaba icyitegererezo simba impamvu ega ibintu abantu dupfa biri bintu bidafatika ugasanga abantu turashwanye tugeze aho kwicana tugeze aho gushwana buri umwe akajya iwe undi umukobwa umugore agataha agasubira iwabo ngo arataha undi aba yaraje gusura ntabwo ari byiza pe kubaka ni ukubaka nimba mwubatse mugerageze mutwaze ibyo mwibwira ko biremereye birarangira kuko y'abantu kandi nuko nta shuri tugira rya egisperiyanse ngo abantu bajye babanza bakora egisperiyanse y'urugo hanyuma nyuma bazagaruke kuri iyo uruvuyemo iyo ugeze hanze uricuza kandi ukicuza bitagishobotse hariho nabo njya numva uno munsi bagashwana bagashwana n'umugore cyane umugabo mukajya mu rukiko bakabatandukanya bwacye mukongera mugasubirana ubwo baba babonye ayo masomo nyine baba babonye ya egisperiyanse wavugaga baba babonye iyo site ya egisperiyanse ntaryo tugira buriya abantu bajya bareka ibintu babihe igihe kuko abanyamisiri babivuga neza bavuga ko buriya ngo nta muhanga nta mwarimu mwiza nk'igihe turamutse tubitwaye neza tukitonda kuko nyuma yaho tugira ingaruka buriya abantu benshi banubatse ngo bajya bahura n'ikibazo nk'icyo ukaba warashwanye n'umusore cyangwa inkumi ariko kera warubatse urugo ukajya uyifuza kandi uramwifuza mwarashwanye ubizi kubera iki nta egisperiyanse nyine egisperiyanse yanyu yabaye ku izima ikintu cyitwa izima kugira izima ndabuze bigende gutya nimba bitagenze gutya genda ibica ukwayo nawe ndacyukwanyu niba ukazasigara umwifuza ni bya bindi wa umwe waduhamagaye mbere yavugaga ati nta muntu ushaka kwicisha bugufi
ntabwo ari byiza tujye duca bugufi tureke igihe gikemura ibibazo tureke gushwana nimba twarubatse twarubatse rwose tugerageze kuko ni amahitamo ibintu twahisemo tubikora tubikunze reka tubikomeze cyafite inarangire kuko natwe turarangira
twibutse abatwumva ko ari radika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni filiberi nibizi ku gitabo yanditse b'umuntu reka dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho niyo yantunze ferdina ferdina turi kumwe wiriwe neza uri hehe mwiriwe urahagana he yego yewe ndi mu cyitoto cya rugombo muri komine mugi neza na neza niho nta niho ndi yego yego ikibazo cyangwa igitekerezo yego nashaka ndamubaza akabazo uwo mutumire filiberi k'icyo gitabo cyanditse sinzi ko anyumva arakumva komeza yego arakumva yego nasomye ibyo ma mwavuze kuri paji ya fesibuke ku gitabo yanditse umuntu nicyo yashatse kuvuga nicyo yashatse kuvuga ko nk'umutwe ndabyibaze umuntu yesi
yego rero rero nagize igitekerezo kuko hari aho umuntu usanga mu by'ukuri yabyutse ari umuntu yakuraniye navuga imbere y'imico y'ikirundi cyangwa ikinyarwanda aho dusanzwe tuvuga mugabo uko agenda arakura ugasanga arahinduka bivanye n'ibintu acamo nagomba rero ndamubaze burya buntu atakaza ese bwoba bituruka ku mico yagiye atora aho ageze cyangwa yoba ubuntu agenda butakaza bivanye n'ubuzima abayemo isugira
ikibazo nagomba
komeza komeza turimo kugenda tugana ku musozi
yego nagomba ndamuha akarorero nko ku banyeshuri biga usanga baba nko mu mazu bicumbikiye navuga mu macumbi bacumbikiye ababyeyi ugasanga aberagezeho nk'abamufasha barahagaritse ubufasha bamuha mugasanga mu by'ukuri kugira ahebe kwiga bikanka agashaka guhitamo izindi nzira kugira arebe ko yoheza umurimo yatanguranye nk'akarere nk'umunyeshuri w'umukobwa asanga yarabayeho neza akironka abamufasha aba bikageraho abamufasha barase kumufasha cyangwa se uburyo buraheza akavuga ati byo nkanjye nahitamwo bityo nyayo ku kwiga kandi uko biga kose muri kondisiyo zose zibaho kwiga mu by'amashuri ugasanga rero bwa buntu yarimo agifashwa n'ababyeyi kumbure arabutakanye agiye mu zindi nzira mugabo kugira arebe ko yogera yoheza yakingano amashuri akayaheza ese rero ko wumva bwa buntu bw'imico y'ikiri kuri ababyeyi cyangwa ikirundi y'abanyarwanda baba yayitaye ariko akayita avuze bugenzi yo kugira aronke ikimufasha ajya amashuri ikibazo cyawe cyumvikanye feridina yego ubwo bundi buntu yaba afite iyo batoye ubwo bari buntu nyakuri cyangwa ubwo bari bwa buntu bwo gutakaza yego fe yego feridina feridina urakoze cyane reka tufate ubuduhamagaye bwa nyuma hanyuma abasubirize icyarimwe mariseri twagira yezu wiriwe neza ijambo ni iryawe kandi n'umutumirwa ndamuramukije yego
ni ukuvuga ngo ibijyanye n'umuntu n'ubumuntu bwe rero yewe sinzi niba ndi umutetsi hari ibyo ntakumva kimwe n'abantu uriya wavuyeho witwa sibira wavuze ibyo gukubita abagore n'abana bakopera imico ya ba nyina kubera yuko hari ubwo umuntu agira imyitwarire iturutse no ku bibazo n'uburwayi abamubona bakabona muri esanse y'umuntu utagira ubumuntu ariko muri rusange biturutse ku bibazo ubwe yagize tuzi neza ko hari indwara z'agahinda gakabije hari ikizitera noneho umuntu wabonamo esanse n'ibyo ari gukora atuye umuntu nta bumuntu akigira ku buryo njye nabaza uwo mugabo n'ibyari tuvuga ko umuntu atagifite ubumuntu ese biba byageze ku ruhe rwego ese n'ibyari bitangiye kugaragaza ko uyu muntu ikigero arimo ari kugira umutima w'ubunyamaswa atakiri umuntu kuko na bano bantu bambura ushobora kunyita umuntu w'inkundamugayo utakiri inyangamugayo mu by'ukuri nakwambuye amafaranga wangurije kuko nta bunyarwengero zatanzwe atari uko nayabonye ahubwo kubera ko ayo wampaye umushinga nayashoyemo byanze ukandika umuntu utagira ubumuntu ariko muri rusange nanjye aho ndi nigaya kubera uko byagendeye yego none agasobanuye ni ryari umuntu ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu atakigira ubumuntu babipima bate ko byaba bitari guterwa n'ibibazo bigoye cyangwa se ubuzima bwari yanyuze yego marcel urakoze cyane rwose bifite ishingiro ariko ndabona isaha itujyanye ubwo reka muhe ni amasegonda make cyane asoza ikiganiro rwose dusezera kuko igihe cyagiye filiberi murakoze cyane nibwira ko kugira ngo nsubize amasegonda makeya umuntu tuzongera tugutumire
umuntu nyamuntu n'uzi ko ubuzima bwe buri mu biganza bye ndetse n'ubwa mugenzi we nibyo nasubiza kuri bose ubwo twazasubira murakoze murakoze cyane reka nshimire rero ababajije n'abatanze inama n'ibitekerezo bose n'abafashe ku buhanga bw'ibyuma patrick na dedone cyubahiro ni ikiganiro rero muri isanga ndabona umutumirwa wacu rwose mwari mufite byinshi byo kuganira nawe buriya natubonera umwanya tuzongera tumutumire kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi hano muri studio ya karindwi i washington dc kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kugira ibihe byiza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu gushikiriza